ese ani koza indutse cyane byagenze gute sine waramutse waramutse undi ashaka ko gasore abyuka anarangije akazi kamwe na kamwe ntaricura se sha oya aracyasinziriye reka nze ngufashe ahubwo nsige mutekeye ego ko maze bigiye gushya reka da mwana we narindi kwibaza igihe ndangiriza guhata ibirayi kandi uyu munsi dufite tesite ubu nsigaye niha gahunda kugira ngo imirimo itambana myinshi Sha, ndakwemeye ndakwemeye noneho nanjye wamutekeye iki se reka ndebe Mm. none se ane ko watekera imwe indagara ni igi gasore arabikunda cyane agira ngo umushimishe burya rero igi n'indagara byose bifite akamaro kamwe byombi ni ibirinda umubiri rero nta kamaro ko kubimuhera icyarimwe eee burya bwose ubu numvaga nabihamije pe ariko ntako ndakamenya ubuse murekuze kubimuha byombi koko ahubwo sine Oui.
ubwo igira ibiki kandi aribika nzarimuhejo sibyo ahubwo ako kantu Ha, aha ahubwo ariko uranzi ku bintu byo guteka umva iki gikoma namutekereze
ko kiryoshye ane. Sha, iyo gasaro atabona umuntu umurera neza nkawe sinzi ko no kwigana ari kubibasha pe murakoze kandi na gasaro ntarushya pe
sha ane reka ngende rero ndashaka kubanza guca kwa nike umwana nakanguka umwiteho yego
fisito karame ngo karisi yaguhagaritse ku kazi
yego papa nanjye nabwiye na valentine nimugoroba
valentine se yakubwiye n'impamvu ise yafashe icyemezo cyo kuguhagarika aha ngo ni ukugabanya ko njye na valentine tubonana da ariko njye numvise ari ukuturenganya pe Mm. kubarenganya gute fisito ariko papa kwanga ko duhura nk'urungano koko yerega fisito Ndakunda.
icyo umuntu aba abarinda ni ibyakurikiraho nyuma ariko papa kuki ababyeyi mudutekerereze bibi gusa ntabwo ari ukubatekerereza ibibi Mm.
aka kanya wibagije ibyabaye kuri mushiki wawe papa kuba sine baramuteye inda nanjye byarambafashe pe ariko papa njye na valentine ibyo ntitwabikora ntumvare mwajya kubikora se waza ukambwira ha umva fisito Karame.
umubiri urashukana ushobora kuryamana mutabiteganyije ariko papa ibyo bintu uvuga he reka tubireke oya fisito reka tubivugeho imyaka ntiyanyirashukana n'ukwitonda ese ye mugize irari ry'umubiri mwabigenza mute irari irari papa ndumva icyo kibazo gikomeye menya ko kuba karisiti yaguhagaritse ku gihe ari byiza ariko papa wishimiye ko banyirukana ku kazi ntabwo nakwishimira ko ubura akazi ariko kwirinda urukururano n'uriya mukobwa ni kimwe mu byabarinda ibishuko
ubwo se ubundi nduje hano iki gitondo injira salamu mwana wani mva bite gigi ni sawa ko udusuye muri iki gitondo se bite akira ngo uyicyaye wabiva mu byaye mwana aho gusa mama warahari ese ubundi ko mbona ufite ubwoba mwana ndikwibaza impamvu ari kunshaka byanyobeye
eee gigi uwakwereka ukuntu ureba urasekeje mwaramutse mama ni bari bambwiye ko munshaka yego gigi nagushakaga ahubwo urakoze kuza hari akantu nashaka kugusaba kuko ako kantu ntagakira uyu munsi hari ikiganiro dushaka guha urubyiruko ku bijyanye no kwihangira umurimo eee Eh, natekereje rero ko nawe nk'urubyiruko ushobora kubidufashamo ukaba waganiriza bagenzi bawe ehehe atyo ibyo byo ni byiza cyane ahubwo ahubwo se bari yonyine ngo mbahereze
gigi mbabare winsetsa n'ukuntu wari wapfabye oya ntabwo ari nonaha gigi ni ikigoroba kuko abanyeshuri batiga ehe ahubwo se mama ni ubwo ndabishobora ra oya humura wabishobora nta gikomeye kirimo gigi Eh, natekereje ko wabaganiriza ku rugendo rwawe mu gusudira kugira ngo nabo bakwigireho Mm? urumva hari ikibazo se oya nta kibazo pe ahubwo noneho reka njye gucapurisha akazi kugira ngo mbe nakarangije
mwi karame nari nshaka kukubaza impamvu utari kuza ku ishuri shasine ndarwaye ndi gushaka ko njya kwa muganga ese byarakomeje sha pole pe ibiki byakomeje se nyine nabonye ukuntu usaba uruhushya rwo kujya kwihagarika buri kanya nkabona bidasanzwe ayiwe ntumbwire ko n'abandi banyeshuri babibonye hari icyo wumvise bamvugaho yewe ntabyo numvise awi mwisinzi niba yarabimenye ariko tumaze gukora kwizi nyinshi yego sha keve yarabimbwiye ngo mumaze gukora eshanu zose Eh, n'uyu munsi dufite indi maze ibaze indwara ikumbarisha nabi pe ubu sinzatsindwa iki gihembwe koko sha wivuze vuba naho ubundi ntibizakorohera pe iyi erega ndabizi
mwi reka ngende rero ntakerererwa ishuri bayi
ese gaju ko mbona wayura cyane valanti nabyutse saa cyenda niga fizika ariko n'ubundi ntacyo byamariye sindi kwibuka ibyo naborotse yewe gaju kuboroka ibyo utumva ntibiba byoroshye simperuka se mwiza asigaye agusobanurira Hmm? gaju karame yaragusobanuriye ntiwabyumva
mwiza se ntabwo azongera kunsobanurira
kubera iki se gaju sha valanti mwiza yarandakariye ngo ndi umunyamagambo ngo ntashaka kongera kumbona yo ceceka gaju wirira none se ni ayahe magambo wavuze nyine kumwe nakubwiye ko mwiza ari wowe wishima nawe ukabwira nike eee se ni ibyo umva byari ngombwa rero ko anika abimenya kugira ngo amufashe kujya kwa muganga naraye nasinziriye neza nibaza icyo nakora ngo mwiza yongera amvugishe erega nawe waje kumbaza ko washakaga kumufasha rero na mwiza ubimusobanurire sha keretse utabonye ukuntu yarakaye uzi ko nashatse kumusobanurira akanyirukana rero uzamubwire ko nta kindi wari ugamije ubimbwira ko kandi nanjye ntari kubiceceka sibyo nibwira ko azakumva aha sawa nzagerageza
mwi niko mwi karame uri amahoro ko umukozi ambwiye ko utagiye kwiga mama ni nari nzi ko wagiye ku kazi iyi nari nagiye ni uko hari ibyo naguze mbanza kubizana Eh, none se kuki utagiye kwiga mwi mama ni ndumva ndwaye cyane mwi bifitanye isano se na bimwe keve yavugaga uko ujya kuri tuwarete buri kanya oya ubu ndumva umutwe ari uri kundya Mm, none se kuki utambwiye ngo nsabe uruhushya nkujyane kwa muganga numvaga nindyama biri bushire ariko byanze ngiye kujyayo Eh, noneho rero mbanze nkujyane ariko ntiwibagirwe mitiweli siryo oya mama ni si ngombwa ndijyana nta kibazo Mm, ariko mwi uri kumpisha iki Mm, wari wijyana kwa muganga na rimwe ntacyo nguhisha da Mm, gusa rimwe nigeze kwijyana mama nta mwanya afite eh, numvaga naguherekeza ariko ubwo niba ushaka kwijyana nta kibazo yego Eh, reka rero ngende ntasanga gahunda yo ku kigo cy'urubyiruko irangiye yego gusa ugize ikibazo wari butera telefone ukampamagara sibyo
sha mwana pazo winseka ndebera n'ibikora rimeze neza ishaka igi iyaba ari ibyo nkorera ukuntu ari kwambara ukuntu wambaye rwose ntabwo ari byo umuntu atanga ikiganiro sha wajya ugabanya kwiyemera pazo imyenda se niyivuga ariko nyine yemeza ba pipi bakagutinya Sha.
umukangurambaga w'urungano arakoze reka noneho twakira umujene mugenzi wanyu atuganiriza uko yiteje imbere gigi karibu kuri stage
murakoze nitwa gigi ubusanzwe njye nkora akazi ko gusudira ariko kugira ngo menye gusudira ntibyari byoroshye nibyo ngiye kubabwira noneho mureke mbere ku buhamya bwanjye noneho ndahita mbamanukira imirongo sibyo nyine guhera kera nifuzaga kuzakora umwuga wo gusudira kuko nyine naranabikundaga ntibyanyoroheye kuko benshi bancaga intege ngo sinabishobora abandi bati si iby'abakobwa gusa nyine naje kubona unyemerera kunyigisha gusudira ndabyiga ndanabimenya ubu nyine nababwira ko natangiye no kubona ibiraka byanjye
none se ko bagucaga intege bari benshi ubyitwayemo
nyine sinacitse intege kuko nari kuba nsinzwe naniwe ibyo niyemeje sintera imbere nk'uko ubu ngubu bimeze umuntu nkanjye wabaye kuri sitiriti sinari nzi ko nyine nagera aho mpagarara imbere y'abantu nk'amwe tukaganira gutya sinari nzi ko mu buzima bwanjye nagera ku rwego rwo kuririmbana na rayidamani aha agace kanjye na rayidamani kagira kati uta rota ntabonama nota uda kora ntabona kwi koca nageze ahantu ntinzira ndibura ndazimira epfo na ruguru nta nyenyangeraho nifuza yuko isimira murakoze cyane
none se fisito ko ndi kubona ntacyo bivugaho erega valanti iyo uvuze ngo urukundo rwacu ruri kuzana ibibazo birambabaza pe
none se ni gute ntabivugaho kandi aribyo bitumye bakwirukana ku kazi koko sha buriya byari ibizaba pe kandi humura nzabona kandi Hmm. ubwo se fisito Karame.
urabyizeye koko erega nsigaye nzi gukanika rero nzashakishiriza mu magaraje y'ino sinzabura aho bakampa aha ariko nanone fisito Hmm.
iyo ndebye ukuntu ababyeyi bibaza ku rukundo rwacu bituma nibaza byinshi wibaza iki se vava Mhm.
Hmm.
nibaza aho gukundana bihurira no gukora imibonano mpuzabitsina valanti nkubwire ikintu ariko nturakare sibyo nyine numvise abantu bavuga ko iyo ukundana n'umuntu umugirira ibyiyumviro bitandukanye Hi?
Hmm.
ibyo byiyumvo bikabaganisha gukora imibonano yego umwe avuga ko aribwo buryo bwerekana gukunda umuntu fisito Karame.
njye urabizi ko ngukunda ibyo Hmm.
kuryamana nta birimo sibyo
ndabyumva a- ariko ariko ariko iki uyu wimfata ku kuboko fisito ntureba abantu bose bari hano eh, harya none se fisito we wumva bidakwiye ko tugira amakuru y'ukuri ku bijyanye no gukundana none se wumva ayo makuru twayakura he valanti Mm, ok ndumva umuntu yajya nko ku kigo nderabuzima akabaza Hmm.
hari icyumba cy'urubyiruko kandi gitanga inama eh Mm, ubwo nahazi biroroshye ubwo uzajyayo uzambwira sibyo yego Hmm.
ngaho ngwino twegere abandi twumve ikiganiro cya gigi sha naciye ahantu nkuvugishe mfite indi gahunda reka nyigire Mwa.
fisitoya ariko ko valanti uziko ku nkwepo byari bitumye ngo ariko fisito Ka- twumvikanye ko ibintu by'utubizu no Hmm.
kumfata ku kuboko mu bantu twabireka koko aha ko nagusezeraga se
kwa mwana waduhaye kabisa ariko rwose gigi njye nakugaye ikintu kimwe pe iki se pazo none se kubizwi natwe ya ndirimbo twayiririmbyemo ubwo duhamagara tukagufasha ko sha mumbabarira mwana uzi iyo uri hari imbere mwana hari ibyo utibuka ni ukuri Ah.
gusa nyine ntabwo nabikoze nabigambiriye ah rwose gigi Data Gigi nta kibazo kuko kiriya gitero cyawe cyari kijyanye neza n'ibintu wari urimo kuvuga yego ratani ahubwo sha nyine ndashaka ko mungira inama iyi nama nyine urumva mama yanike yambwiye ngo barashaka kumpemba
Niba ari byiza se?
se ubwo se bazaguhemba iki Sha, nyine yambwiye ngo mpitamo igikoresho cyo gusudira ku cyangwa wenda bakankorera indirimbo
none se gigi ubwo urumva udahisemo indirimbo wahitamo iki kindi koko yewe pazo have wishaka undi mwana data gigi uzahitamo icyo wumva wifuza cyane
ariko murasetsa rwose none se gigi ntushaka ko umusitari ukamenyekana ahantu hose hitamo ikizakugezayo rero rero se kuba umusitari ntacyo bikwinjiriza by'urumva byambaye Iyi iki sata kiga pazo kigigi.
yegura data gigi ni icyumba cyakugira akamaro sha ngiye kuva kera nkumva ndizigamira kugira ngo nzagure ibikoresho byo gusudira Ngaho.
ntiwumva se ahubwo kuki utaba ari ibyo uhitamo se hakuze ko ari byo we nanjye nyine nkagira ibyuma byanjye ibaze nawe ibyuma bya gigisha byaba birenze ako se we kunifuzaga n'umuziki si byose ndi kukubwira nyine mwana urabona nyine badukoreye agahita ataba ari umuti wowe
ndakora indirimbo uri bikore rero gigi guhitamo ni ukwawe twe nyine icyo twakoraga ni ukukugira inama nagushuka ayiwe sha gigi ntumbwire ko show yawe yancitse
Eh, ni karibu Mm, yicara kuri ako gatebe hanze hari abantu basigaye ku murongo yego hasigaye batatu gusa ariko ok Mm.
ngaho mpa ako gakarine baguhaye ngaka Eh, witwa mwiza yego nanjye nitwa muganga nyesi ninde waguherekeje nizanye abandi ntibabonetse kubera akazi Eh, nuko sha ni byiza kuba wizanye none se urumva urwaye ute
mbabara mba- mbabara Hmm, tuzi usobanurire neza ubabara ute mwe wigira ubwoba nsobanurira aho ubabara nyine do mbabara mba- mbabara ahangaha mu gitsina se ubabara mu gitsina ubabara mute reka reka nitahire mwi mwi oh ibi ni ibikira